muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanje fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu
ubwo noneho n'igiciro cy'uko cy'amazi ubwacyo azajya tugeraho kigabanutse ni ukuvuga ngo tuzayakoresha neza ku bwinshi
uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame avuga ku birori mu birori byo gutanguza ikibanza gishasha kijejwe kuyungurura amazi mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino harimo igitero cya bombe mu gisagara cya lahore mu gihugu cya pakistan n'irekugwa ry'umuntu yikekwa iterabwoba mu bubirigi kubera kuri ibyemezo turagaruka ko mu kanya gatoya amakuru twabateguriye umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya pakistan nawaz sharif yiyemeje kongereza ibikorwa byo kurwanya iterabwoba inyuma y'ibitero by'amabombe by'abiyahuzi vyihaye inkumbi ku munsi w'imana mu gisagara ca lahore mu buseruko bw'igihugu cya pakistan ico gitero uh, cahiga abakristu abantu mirongo irindwi na babiri barimwo abana bagera kuri mirongo itatu barishwe abandi amajana atatu barakomereka mu gitero cagizwe mu kibanza cari gikoraniyemo abantu benshi nawaz sharif yiyemeje kuzimanganya abo bantu bagira iterabwoba amenyesha ko batocika inkokora kubera ivyo bitero benshi mu bapfuye n'abakomeretse n'abakristu bari muri ico kibanza aho bariko bahimbaza pasika umuvugizi w'igisirikare yatangaje uno munsi wa mbere kw'inzego zijejwe umutekano zagize ibikorwa bitari bike vyatumye zihagarika abantu batari bake bikekwa ko abagira iterabwoba n'aborohereza abagira iterabwoba mu bice vyo mu gisagara ca lahore hamwe no mu bindi bisagara biri muri iyo ntara ya punjab intara ibamwe abantu benshi mu gihugu cya pakistan umuvugizi w'ishami ryiyonkoye ku batalibane bo muri pakistan wiyitiriye igitero cya bombe mu gisagara cya lahore avuga ko cyari kigenewe abakirisitu abashikiriza amanza b'igihugu cy'ububirigi bruxelles batangaje n'umunsi wa mbere ko bagirije abantu batatu kuba bagize uruhara mu mugwi w'iterabwoba abantu bahagaritswe inyuma y'ibitero by'amabombe byo mu ndwi iheze ku mugwa mukuru w'ububirigi ibitero byahitanye abantu mirongo itatu na batanu harimwo abanyamerika bane itangazo ryo mu biro by'abashikirizamanza b'igihugu rimenyesha ko umuntu agira kane yatawe mu mvuto yarekuwe ku munsi w'imana abantu bagirijwe kugira uruhara mu mugwi w'iterabwoba ni yasin a mohamed b na abubakar o nta bindi birengaho byashikirijwe kandi abashikirizamanza ntibatangaje nimba abo bantu bikekwa baragize uruhara mu bitero byihaye inkumbi byo mu ndwi heze perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yifatanije mu mubaro ku itelefone n'abavyeyi ba justin na stephanie schultz abanyamerika babiri bari bubakanye bapfuye mu bitero vyo mu ndwi heza mu gisagara ca bruxelles ku muhingamo w'ejo kuw'imana ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika bwaremeje urupfu rw'abo banyamerika babiri yamara ubwo bushikiranganji ntibwavuze amazina y'abandi banyamerika babiri bishwe mu bitero vy'i bruxelles radiyo ijwi ry'amerika i washington dc urunani ruyobowe n'igihugu cya arabiya saudite rurwanya abagwanya ubutegetsi b'abashirite mu gihugu cya yemen rwatangaje uno munsi ku wa mbere ko rwarekuye abanyayemen ijana n'icyenda bari bapfunzwe urwo runani rwakavye abo banyororo n'abanyasaudiya abanya Arabia Saudite icenda bari bapfungiwe muri Yemen nta birengaho itangazo ry'urunani ruyobowe na Arabia Saudite ryatanze ku aho banya Saudiya bari bapfungiwe canke ukugene bari bapfunzwe yamara urwo runani rwatangaje ko abanya Yemen bari bapfungiwe hafi y'urubibe na Arabia Saudite abagwanya ubutegetsi b'abahuti b'abashite bafashe umugwa mukuru wa Yemen sana mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze bakaba bateye baja mu gisagara ca Aden mu bumanuko bw'igihugu mu gitero catumye perezida Abdu Rabu Mansur Hadi ahungira mu gihugu ca Arabia Saudite abategetsi ba Arabia Saudite bishuye mu gushiraho urunani rwagize ibitero vy'indege z'ingwano ku bahuti mu nyuma yaho ingwano yabaye hagati y'inteko zigwanira ku butaka zishigikiye perezida Hadi n'abagwanya ubutegetsi bwa Yemen yarabaye ingwano muri Yemen imaze guhitana abantu barenga ibihumbi bitandatu Fidel Castro yashikirije ubutegetsi ubo bavukana Raul Castro muri Cuba yarerekanye ko abandanya kudadaza ku migenderanire itera imera neza hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Fidel Castro afise imyaka mirongo umunani n'icenda muri iki gihe yashikirije ubutegetsi uwo bavukana Raul Castro mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ntiyabonetse mu rugendo rw'iminsi itatu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yagize mu ndwi iheze muri cuba urugendo rwa mbere umuperezida wa amerika ari mu mabanga yiwe yagize muri cuba mu kiringo kiri hafi y'imyaka mirongo icenda mu rugendo rwiwe muri cuba perezida obama yatangaje irangira ry'umwuka mubi hagati ya amerika na cuba yamara mu byo fidel castro yanditse mu kinyamakuru cya leta uno munsi wa mbere yasubiye kwibutsa kahise ka Cuba kuva ku ntwaro ya gikoroni y'igihugu cya Espagne n'igitero cananiwe cari gishigikiwe na Amerika cari kigenewe kumukura ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe Cuba na Amerika vyasubiye kugurura amaambasade yavyo i Washington ni Havana naho Amerika ikibandanya kugumizaho ibihano yafatiye Cuba mu vy'ubudandaji President Obama yaroroheje imigenderanire mu vyerekeye ubutunzi hagati y'ivyo bihugu bibiri yamara Fidel Castro avuga ko Cuba itazoheba kahise kayo n'uburenganzira bwayo umuyobozi w'ibiro bijejwe iperereza vya leta zunze ubumwe za amerika john brennan yaragendeye igihugu c'uburusiya mu ntango z'ukwezi kwa gatatu ivyo vyatangajwe uno musi wa mbere amakuru yerekeye urugendo rwiwe ku mugwa mukuru w'uburusiya yashizwe ubwa mbere ahabona n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'uburusiya uno musi wa mbere mu nyuma yaho ayo makuru yemejwe n'ibiro bijejwe iperereza vya amerika seiya yamenyesheje ko urugendo umutegetsi wo muri ivyo biro yamenyesheje ko urugendo rwa john brennan atasano rufitaniye n'ingingo y'abategetsi b'uburusiya yo gutangura gukura inteko zayo mu gihugu ca siriya ingingo yatangajwe na perezida vladimir putin ku itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatatu amakuru atangazwa avuga ko urugendo rwa brennan mu burusiya mu ntango z'uku kwezi rwari rugenewe kubahiriza amasezerano y'agahengwe muri siriya Brennan yongeye gusubira kumenyesha ko Amerika ibandanya gushigikira inyishu iciye mu biganiro muri Siriya hamwe nuko President Assad ategerezwa kuva ku butegetsi kugira vyorohereze ishigwaho ry'ubuyobozi bwubahiriza ivyiyumviro by'abanyagihugu. radiyo ijwi rya amerika washington dc porogaramu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice cenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda kuri uyu wa mbere perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame yafunguye ku mugaragaro ihinguriro riyungurura amazi ryubatswe mu karere ka nyarugenge muri nzove ya kabiri ihinguriro ryitezwe ko rizokongereza metero uh, cube ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ku mazi yari asanzwe akoreshwa mu gisagara cya kigali ku munsi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye
nk'uko byasobanuwe na minisitiri w'ibikorwa remezo james musoni umujyi wa kigali ukenera buri munsi amazi angana na metero kibe ibihumbi ijana na cumi umujyi wa kigali usanzwe ubona amazi angana na metero kibe ibihumbi mirongo itandatu na bitanu ni ukuvuga ko metero kibe ibihumbi makumyabiri na bitanu byiyongereye mu mujyi wa kigali bizatuma abaturage bo mu mujyi wa kigali babona amazi angana na metero kibe ibihumbi mirongo cyenda ku munsi umujyi wa kigali ubu uzajya ubona amazi ku kigero cya mirongo inani ku ijana kuva uruganda rw'amazi rwa nzove ya kabiri rwatangira gukora abaturiye umujyi wa kigali cyane cyane mu duce twari dusanzwe tutabona amazi batangiye kwiruhutsa uyu mubyeyi atuye mu murenge wa nyakabanda mu mujyi wa kigali twakoraga kilometero ebyiri tujya gushaka amazi naho tuyavomye ijerekani tukayigura magana abiri isuku murabyumva ntayaharangwaga yari nke cyane abana bakiga nabi bakereye ishuri bagiye gushaka amazi n'ababyeyi babo bagatakaza igihe bari gukoreramo mu mirimo ibabyarira inyungu uru ruganda rwa nzove ya kabiri rutunganya amazi ava mu mugezi wa nyabarongo afungura uru ruganda ku mugaragaro perezida kagame yavuze ko uru ruganda ruzakemura ibibazo byinshi byaterwaga no kutagira amazi meza mu mujyi wa kigali ari naho yahereye asaba abaturage gukomeza gufata neza ibikorwa remezo baba bagejejweho kugira ngo inyungu zizavamo zikomeze kwiyongera zigere no ku bandi banyarwanda badafite amazi meza ubwo noneho n'igiciro cy'amazi ubwacyo azajya tugeraho kigabanutse ni ukuvuga ngo tuzayakoresha neza ku bwinshi twishyure noneho tubone n'ukuntu ibivuyemo twashobora no kubishora mu gutanga amazi ahandi aho ataragera ikibazo cy'amazi cyavuzwe inshuro zitari nke mu mujyi wa kigali kugeza aho ikiguzi cy'ijerekani imwe kigera ku mafaranga magana atanu ibi byatumaga abaturage bamwe bakoresha amazi y'ibihuru nubwo iki kibazo kivuga ko kigiye kuba amateka mu mujyi wa kigali abaturiye icyaro cyane cyane mu ntara y'iburasirazuba bo baracyarirayo kwarika bavuga ko bavoma amazi basangira n'amatungo hano hitwa mu kabavu ahangaha niho tuvomera ubuse ko mbona aya mazi ari ibintu bimeze nk'igishanga n'inzarwe n'udusimba n'iki aya mazi murayavoma mukayakoresha turayatekesha kubera ko iyo ibiryo byahiye amazi aba yahiye nta mikorobe ziba zikirimo ubu hari abayanywa adatetse hari abayanywa n'abana baza kuyavoma bakinywera imyanda ishobora kuba irimo ariko imana igenda iturinda kubera ko imana niyo itubeshejeho twebwe ababyeyi nyine urumva nta suku tuba dufite yo kugirira abana natwe nyine ntabwo twoga ikibazo cy'amazi cyo kirakomeye usaba kugira ngo ujye kuruza murayanywa turayanywa nawe se utayanywe wanywa ikiko nta kare tugifite uru ruganda rwuzuye rutwaye miliyoni zisaga zirindwi z'amadolari ni ukuvuga amafaranga y'u rwanda asaga miliyari eshanu na miliyoni magana ane mirongo itandatu yose yatanzwe na leta y'u rwanda leta y'u rwanda kandi irateganya ko mu ntangiriro z'umwaka utaha bibiri na cumi na karindwi umujyi wa kigali uzaba ubona amazi ijana ku ijana uru ruganda rwubatswe ku bufatanye na kompanyi y'abanyamerika yitwa garikani international ubwo rwamurikaga ku mugaragaro hari n'uhagarariye amerika mu rwanda perezida paul kagame yashimiye iyi kompanyi kuko yihutishije iyubakwa ry'uru ruganda ubusanzwe uruganda nk'uru rwuzuraga nyuma y'imyaka nk'ibiri ariko iyi kompanyi bivuga ko yarwujuje mu mwaka umwe gusa abahagarariye iyi kompanyi bavuze ko bagiye gushyira icyicaro cyabo mu rwanda bakazajya babasha gushakisha imirimo muri aka karere ka afurika y'iburasirazuba mu rwanda hose ku munsi haboneka metero kibe ibihumbi ijana na mirongo ine umujyi wa kigali ukiharira metero kibe ibihumbi mirongo cyenda izisigaye zigasaranganwa hirya no hino mu gihugu mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani birateganywa ko ikibazo cy'amazi kizaba cyabonewe igisubizo kuko hateganywa kuboneka metero kibe zigera ku bihumbi magana abiri mirongo ine asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi mu ibohero ryo mu ruyogi hazindutse akaguma aho abanyororo bari buriye ku mpome batera amabuye mu ibarabara bahita bituma ibarabara rihuza ruyigi na cankuzo ridahita ikiringo cy'amasaha atatu umumenyeshamakuru wacu fidele antoine sabimana aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru urwo ruhagarara mu ibohero rikuru ryo mu ruyigi rwatanguye saa kumi n'imwe zo mu gatondo rurangira isaha zitatu zo ku musase abanyaruhu bari batoye amabati y'ibohero bahagarara ku mpome zine zubatse iryo bohero icyo bakora batera amabuye mu ibarabara ry'ikaburimbi rijya mu ntara ya cankuzo bamwe mu bahita ntibatahuye aho bakura amabuye bari barakoresha bamwe mu banyororo bavuga ko babomora utwumba tumwe bakabona ayo mabuye ahandi naho baba barabitse ayasagutse mu gihe baba bariko barasanura inyubakwa z'iryo bohero nta muntu n'umwe yarengana kuko amabuye ariyo yanyurana agwa mu ibarabara ayandi bayatera bayaganisha muri komisariya y'igipolisi iri inyuma y'iryo bohero ibintu vyageze aho bikomera abasirikare baza gufasha abapolisi kugira ngo ntihagire abikika mu kiza ngo batoroke abo banyororo bavuga ko bamara igihe kinini bataburanye ivyo bigatuma bataronka ikigongwe mu gihe umukuru w'igihugu atanze ikigongwe c'agateganyo kuko ico kigongwe gihabwa abamaze gucibwa imanza abatari bake mu bamara igihe kinini bataburanywe ni abafungwa bakuwe mu ntara ya cankuzo kugira abacamanza bave mu cankuzo baze kuburanisha abo banyurabo bari mu ruyigi bibasaba agahamba ako gahamba nako ntikaboneka hatabonetse abagiraneza bakorera mu gisata c'agatekakazina muntu n'abanyororo nka prodehashi ya petero karaveri mbonima ikindi abanyororo bidogera catumye bazinduka mu migumuko ni uko bamaze amezi abiri arenga bafungura ibifungwa bitagira amavuta ntibigire n'umunyu abo banyororo basabye ko porokirere wa parike yo mu cankuzo renare sindayigaya yoza agasigura igituma bataza kubaburanisha uno nawe ntiyatevye kuza ahamagawe na buramatari w'intara ya rwigi hasan abdara porokirere sindayigaya yabwiye abanyororo ko parike, ko parike ifise ikibazo c'ibitoro vyo kwiyunguruza abanyororo bamusamira hejuru n'ijwi rirenga bati ivyo bisobanuro vyawe ntibifashe kuko iyo hageze ko muzana abantu kubafungira ino mu ruyigi ibitoro ntivyigera bibura ubu rero hageze kutuburanisha niho ibitoro bibura ku bijanye n'ibura ry'amavuta n'umunyu Eric Merusenga arongo ibohero rikuru rya Ruyigi yavuze ko ikibazo higeze hejuru kandi amavuta n'umunyu agiye kuboneka vuba Prokirere wa Cankuzo Sindayigara Yona yabwiye imbohe zavuye mu Cankuzo ko ubushikiranganje bw'ubutungane bwemeye gutanga uburyo bwo kuzana abacamanza n'abashikiriza amanza bo mu Cankuzo bazoburanisha abanyororo mu kiringo c'indwi zibiri abo banyororo bashimye izo ngingo zibiri ariko basaba ko imvugo yojana n'ingiro atari uko imigumuko izosubira yaduke nk'uko babikoze uno munsi iryo bohero ryo mu ruyigi ricubakwa baritegekaniriza kwakira abafungwa amajana atatu ariko kugeza kwa gatanu w'indwi iheze byarimwo abanyororo amajana indwi na mirongo ibiri n'umunani muri abo majana atatu na mirongo itandatu ni abataraburana kugira imanza zicike ku munsi wa gatanu ku bw'ikigongo c'umukuru w'igihugu hararekuwe vy'agateganyo abanyororo ijana na mirongo itanu n'indwi abo bose barekuwe n'abaciriwe imanza imbere y'itariki mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu ruyigi fideli d'antoine sabimana ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku yindi nkuru yerekeye uburundi leta y'uburundi isaba abepiskopi katolika kwitonda mu majambo bashikiriza canke amatangazo basohora umuvugizi wa leta asigura ko kenshi na kenshi abatavuga rumwe na leta baca bishimikiza amajambo y'abasenyeri b'abakatolika bakavuga ngo barabashigikiye abatavuga rumwe na leta bo bayisaba gutahura abepiskopi katolika kuko ngo ari abantu bazi ubwenge badashobora kunuma mu gihe babona ko ibintu bishobora kuyangara mu buzima bw'igihugu bwose nivyo mumenyesha makuru wacu eroje urikaneza dushikiriza
mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye za leta baherutse kugirira mu ntara ya muramvya umuvugizi wa leta abajijwe ku migenderanire iri hagati y'ishengero rya ekereziya katolika na leta y'uburundi yishuye ko iyo migenderanire ari myiza cyane ariko philippe nzobonariba asanzwe nawe ari mu bakirisu badasiba misa hari ico yahanuye abepiskopi katolika uriya bungereye ekereziya katolika kuko bitwa bungere ni nabo banatwigishije umugani w'umubibyi umubibyi yaragiye araba imbuto zimwe zigwa mu mahwa izindi kwibarabara ku mabuye izindi mu nzi iyo basohoye itangazo rigenda rikagwa mu matwi arimwo amahwa batabungere bacu bavuze ngo ni ukuri turanse kuzobabaja kuko ntazogire umuntu agupfumbatisha udufaranga abakugize umuja ngo uramuha amajwi yawe urareka wa wundi ari hariya yaguye mu gutwi kutumva yuko atanuma atakeneye kuba atanuma n'umurundi n'umwe akeneye kuba umuja nacyo sinkeneye kuba umuja mugabo agaca yumva ngo yatubwiye ngo agacuririmba ngo sinde umuja ngo abungere bacu turi kumwe ngo amakanga turi kumwe amakungu turi kumwe ngo nabo bama turi kumwe ni imbyino bagenda barabyina ku mateleviziyo ku murango ntibabigira mu ijoro bagumutse muri ya makaritiye za mutakura za musaga za nyakabega abo bungere bacu baritonda kuko baragiye abakirisu benshi bishobotse nabo shayo mwaciye muze murasigurira abo baba bumvise nabi naho umuvugizi wa leta atabitobora neza ibyo ashikiriza bifatira ku majambo yashikirijwe na bamwe mu bungere b'ishengero rya katolika bari berekanye aho bahagaze ku bijyanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akarorero nako umwepiskopi mukuru wa diyoseze ya gitega simon ntamwana mu butware cyane cyane mu butware bwo hejuru amategeko aratubwira yuko ibihe tangaba ari bibiri byonyine no kuri uwo yakoze neza mbere uwo nyine yakoze neza yoheza akareka kugira ngo icyo cyiza yakoze kiyigwe mbere n'abandi kibandanywe n'abandi ari nacyo gituma ayo mategeko avuga yuko aha mu burundi umukuru w'igihugu yoheza agatorwa kabiri ko ari ibyo rero simbona igituma tubivuza ku induru simbona igituma tubivuza ku induru ni kabiri ishengero katolika rero ntigarukiriza ku matangazo gusa n'amajambo ashikirizwa imbere y'amatora byaratanze inyigisho z'ukubahana hagati y'abadasanga ibyiyumviro ryongera ritunganya ingendo z'amahoro akarorero n'ak'urugendo rwagiriwe ku musozi wa gikungu ahari ikirimba cyitiriwe umubyeyi bikira mariya mu buraruko bw'umugwa mukuru bujumbura
twahereye ku rugendo ngo twereke imana utwiboro twacu kugira ngo iturabe ryiza riduhezagire twagize akigoro gatoyi ngo twerekane ko twifuza kuja mu matora turemye ku mutima hanyuma duheze twubake uburundi bwacu mu mahoro no mu mutekano leonce ngendakumana umukuru w'ubunani adeseye ikibiri akaba yarigeze no kurongora inama nshingamateka y'uburundi arafise icyo asaba leta gutahura ku byerekeye ishengero katolika ishengero katolika rifise uruhara runini mu bibazo mu gutorera umuti ibibazo by'uburundi na cyane cyane mu bibazo bijanye n'imibano y'abantu imibano ihagaze ku buzi ibaze gusubiza hamwe abantu kubaka imitima y'abantu cya kabiri ni uvuga nuko ishengero katolika ari ishengero ririmo abantu b'injabwenge babona kure babona ibiba n'icyo bishobora gushikako barabona yuko ibyo bintu babibona bakabihora ntibabivuge bitoshikira abanywanyi babo bizoshikira igihugu cyose mbere n'abandi bantu ugasanga abantu baricanye nk'uko twamye twicana ugasanga mbere abahunga basumbije n'abahari ubu ugasanga inzego z'igihugu ntizisubiye gukora ugasanga igihugu kigiye mu ngorane z'ubukene kigiye mu ngorane z'urwango zo kudashobora gutunganiriza abanyagihugu mu bijyanye n'ubuzi mu bijyanye no kwikenura ibyo rero urumva ari abantu bihebeye imana nta kuntu babona mwene ibyo byose bigiye gushikira igihugu n'abanyagihugu ngo babihore gushika ubu ishengero katolika niryo rifise abanywanyi benshi mu burundi mu bisata bitandukanye vya leta imigwi y'igihugu harimwo n'ukunywanisha abarundi no gusubiza hamwe abaserukira katolika barimwo mu bijanye n'imigambi y'iterambere haba mu mashuri mato mato n'ayisumbuye imigambi iteza imbere abanyagihugu ishengero katolika riza imbere y'ayandi madini n'amashengero mu biganiro bitandukanye vyatumye uburundi bushika ku nzira yo guhagarika intambara vyari vyatanguye mu kinyegero n'ivyabandanirije ku mugaragaro gushika hasinywa amasezerano yarusha ishengero katolika ryabigizemwo uruhara rudasanzwe eloge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe baradutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego reka muntu ubikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya gato turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha amara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru yo hirya no hino twabashikirije umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya pakistan nawaz sharif yiyemeje kongereza ibikorwa byo kurwanya iterabwoba inyuma y'ibitero by'amabombe by'abiyahuzi byihaye inkumbi ku munsi w'imana mu gisagara cya lahore mu buseruko bw'igihugu icyo gitero cyahiga abakirisitu abantu mirongo irindwi na babiri harimo abana bagera kuri mirongo itatu barishwe abandi amajana atatu barakomereka mu gitero cyagizwe mu kibanza cyari gikoraniyemo abantu benshi nawazi sharif yiyemeje kuzimanganya abo bantu bagira iterabwoba akaba amenyesha ko badacika inkokora kubera ivyo bitero benshi mu bapfuye n'abakomeretse ni abakristu bari muri ico kibanza aho bariko bahimbaza pasika abashikiriza amanza b'igihugu c'ububirigi Bruxelles batangaje no musi kuwa mbere ko bagirije abantu batatu kuba bagize uruhara mu mugwi w'iterabwoba abo bantu bahagaritswe inyuma y'ibitero vy'amabombe vyo mu ndwi iheze ku mugwa mukuru w'ububirigi ibitero vyahitanye abantu mirongo itatu na batanu harimwo abanyamerika bane itangazo ryo mu biro by'ubushikiriza amanza bw'igihugu rimenyesha ko umuntu agira kane yatawe mu mvuto yarekuwe yarekuwe ku munsi w'Imana urunani ruyobowe n'igihugu cya arabiya sawudite rurwanya abagwanya ubutegetsi b'abashita mu gihugu cya yemen rwatangaje uno munsi wa mbere ko rwarekuye abanyayemen ijana n'icyenda bari bapfunzwe urwo runani rwakabye abo banyororo n'abanya arabiya sawudite icyenda bari bapfungiwe muri yemen nta birengaho itangazo ry'urunani ruyobowe na arabiya sawudite ryatanze ku kwaho abo banya arabiya sawudite bari bapfungiwe canke ukugene bari bapfunzwe ibano urwo runani rwatangaje ko abanya yemene bari bapfungiwe hafi y'urubibe na arabiya sawudite abagwanya ubutegetsi b'abahuti b'abashita bafashe umugwa mukuru wa yemen sana mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze bakaba bateye baja mu gisagara ca aden mu bumanuko bw'igihugu mu gitero catumye perezida abdu rabu mansur hadi ahungira muri arabiya sawudite Fidel Castro yashikije ubutegetsi ubu bavugana Raul Castro muri Cuba yerekanye ko abandanya kudadaza ku migenderanire itera imbere neza hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Fidel Castro afise imyaka 89 muri iki gihe ntiyabonetse mu rugendo rw'iminsi itatu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yagize mu ndwi iheze muri cuba urugendo rwa mbere mu perezida wa amerika ari mu mabanga yiwe yagize muri cuba mu kiringo kiri hafi y'imyaka mirongo icenda umuyobozi w'ibiro bijejwe iperereza bya leta zunze ubumwe za amerika john brennan yaragendeye igihugu cy'uburusiya mu ntango z'ukwezi kwa gatatu ivyo vyatangajwe uno munsi kuwa mbere nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwari kumwe nanje fide niyongabo kuri mikoro washize hamwe agafata amajwi agashira hamwe ibiganiro twabashikirije arifatu alimansi karara mugire umugoroba mwiza mwese tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radiyo ijwi rya amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.